kuri radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwabonye ikingura ikaze kuri radiyo yanyu mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi ni ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe abanyarwanda batuye muri canada baravuga ko bashobora kuba bagiye kugira agahenge nyuma y'uko abashinzwe umutekano bataye muri yombi umupolisi ukomoka mu rwanda bamurega kwibira leta y'u rwanda amabanga ya polisi ya canada kuba ibingibi bimenyekanye turibwira ko noneho leta ya canada ifata nk'ibintu bikomeye nyine ikabihagarika bakaduha amahoro david himbara wahoze ari umujyanama wihariye wa perezida w'u rwanda paul kagame ni umunyakanada nyine ukomoka mu rwanda aba muri canada muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage bose bahunze centre ya sake iri hafi ya goma kubera intambara naho mu burundi turagaruka ku ngaruka zo guhohotera abategarugori mu ntara ya ruyigi amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane nyuma y'ayo hirya no hino ku isi tugezwaho na edi rwema nanone mbahaye ikaze muri kumwe na thomas kamirindi
hirya no hino mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo kuri uyu wa kane habaye imyigaragambyo yo kwamagana u rwanda n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi abigaragambya barabishinja ubufatanyacyaha n'inyeshyamba z'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu mu mujyi wa bukavu mu ntara ya kivu y'epfo hakozwe urugendo rusaba kubohora ibice byafashwe n'inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu mu ntara ya kivu ya ruguru nk'uko byemezwa n'abanyamakuru b'ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp abarwanyi ba m makumyabiri na gatatu bamaze iminsi bafata uduce dutandukanye mu mirwano bahanganyemo n'ingabo za leta fardc n'imitwe itandukanye izifasha iyo mirwano muri iyi minsi irabera hafi y'umujyi wa goma adrie zawadi perezida wa sosiyete sivile muri kivu y'epfo yasabye ko ibyo bitero bihagarara repubulika ya demokarasi ya kongo umuryango w'abibumbye n'ibihugu by'uburayi na amerika bivuga ko u rwanda rushyigikiye inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu mu rwego rwo gushaka uko rwagira ijambo ku mutungo kamere urangwa muri ako gace u rwanda rurabihakana abigaragambya basabaga ko kongo ifunga imipaka yayo n'u rwanda na uganda nayo bashinja gufasha m makumyabiri na gatatu hari n'abandi basabye ko kongo ica umubano na leta zunze ubumwe za amerika ubufaransa n'ubwongereza bashinja gukorana n'u rwanda kuri uyu wa kane ibiro bikuru by'ingabo za uganda byamaganye amakuru avuga ko icyo gihugu gifite abasirikare muri rucuru muri kivu ya ruguru ahandi habereye imyigaragambyo ni ikisangani mu ntara ya copo ahaho abigaragambya basabye kongo gutera u rwanda imyigaragambyo nk'iyo yanabaye mu mujyi wa kinshasa ku wa gatatu yari igizwe ahanini n'abagore basabaga ko intambara ihagarara yarimo kandi n'insoresore zatwitse amapine hanze ya za ambasade z'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi inama y'igihugu ishinzwe kurinda iremezo ry'itegeko nshinga muri senegal yasheje icyemezo gisubika amatora y'umukuru w'igihugu yagombaga kuba mu mpera z'uku kwezi kwa kabiri icyemezo gisubika amatora cyari cyatangajwe na perezida Macky Sall cyatumye abaturage bigabiza imihanda hirya no hino mu gihugu bamagana iryo subika perezida Sall yari yatangaje ko ayo matora azaba hagati mu kwezi kwa cumi na kabiri inteko ishinga amategeko nyuma yaje kwemeza ko azaba tariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa cumi na kabiri iyi nama yanasheshe iteka rya perezida ryo ku itariki ya gatatu z'uku kwezi ryahinduye ingengabihe y'amatora mu gihe hari hasigaye ibyumweru bitatu gusa ngo abe yanavuze ko kuri ubu amatora adashobora kuba nk'uko byari biteganijwe isaba inzego zibishinzwe gutegura amatora byihutirwa abanyapolitike batavuga rumwe na leta bavuga ko bafata icyemezo cya perezida Sall cyo gusubika amatora nka kudeta icyo cyemezo cyari cyanenzwe bikomeye n'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga yakomeje gusaba perezida Sall kwisubiraho agategura amatora amashyaka ya opozisiyo na sosiyete sivile yatangaje ko yatumije imyigaragambyo kuri uyu wa gatanu mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika antony blinken aremeza ko hakiri amahirwe ku masezerano yo gutanga agahenge no guhererekanya abagizwe ingwate hagati ya israheli n'umutwe wa hamasi abahuza ku mpande zombi i kairo muri misiri bakomeje kugerageza gukora ibishoboka kugira ngo ako gahenge no guhagarika imirwano bigerweho mbere y'uko israheli itangiza ibitero mu mujyi wa rafa uri mu majyepfo ya gaza rafa ni umujyi muri iki gihe ucumbikiye abanyapalestine bahunze imirwano bagera hafi kuri miliyoni imwe n'igice mu kiganiro n'abanyamakuru ari kumwe na edi rama minisitiri w'intebe wa albania mu mujyi wa tirana minisitiri blinken yagize ati twese nibyo duhanze amaso kandi ndizera ko bishoboka blinken yakomeje avuga ko biyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo bagere ku masezerano yumvikanyweho n'impande zombi israheli ikeka ko abantu ijana na mirongo itatu bashimuswe mu kwezi kwa cumi umwaka ushize ubwo yagabwagaho ibitero bakiri mu maboko ya hamasi akigera muri albania mu rugendo rwe rwa mbere muri iki gihugu kuri uyu wa kane minisitiri blinken yashimye icyo yise umubano udasanzwe hagati ya washington na tirana tukivuga ku makuru yo mu burasirazuba bwo hagati perezida louis inacio lula da silva wa brazil yamaganye yamaganye intambara hagati ya israheli na hamasi mu ntara ya gaza mu cyo yise ko ari igihano rusange ku batuye iyo ntara yabivuze ubwo yari amaze guhura na mugenzi we wa misiri abdel fatah al sisi i kairo lula yagejeje ijambo ku nama ihuje ibihugu bigize umuryango w'abarabu baganira kuri palestine imaze amezi agera kuri ane yibasiwe n'intambara mu ijambo rye perezida lula yasabye ko iyi ntambara yavuze ko itesha agaciro ikiremwamuntu ikwiye guhita ihagarara yagaragaje ko ikirimo gukorwa ari uguhana abantu bose ikivunga amahanga akomeje gusaba israheli guhagarika ibikorwa byayo bya gisirikare bimaze gusenya igice kinini cya palestine no gukura abantu benshi mu byabo perezida lula yasabye ko habaho ihagarikwa ry'intambara byihutirwa kugira ngo imfashanyo z'ubutabazi zigere ku bazikeneye no kurekura bidatinze abashimuswe minisiteri y'ubuzima mu butegetsi bwa hamasi ivuga ko abantu hafi ibihumbi makumyabiri n'icyenda bamaze kugwa mu bitero israheli imaze igihe igaba mu ntara ya gaza mu ijambo yagejeje ku muryango w'abarabu lula yagize ati nta mahoro ashobora kubaho hatarabaho igihugu igihugu cya Palestina cyumvikanyweho kandi cyemewe ku rwego mpuzamahanga harimo akarere ka Gaza na Cisjordania na Yerusalemu y'iburasirazuba nk'umurwa mukuru wacyo ikinyamakuru The Washington Post cyandikirwa muri Amerika cyatangaje ko ubuyobozi bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden hamwe n'itsinda rito ry'ibihugu by'abarabu barimo gukora kuri gahunda y'amahoro ikubiyemo igihe ntarengwa cyo gushyiraho igihugu cya Palestina ariko iki cyifuzo cyahise cyamaganwa na minisitiri w'umutekano w'igihugu cya Israheli Itamar Ben-Gvir na minisitiri w'imari Bezalel Smotrich komeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika mu makuru ya siporo n'imikino umufaransa Kylian Mbappe ukinira ikipe ya Paris Saint-Germain izwi nka PSG muri shampiyona y'ubufaransa yabwiye iyo kipe ko azayivamo ku mpera ya kontaro afitanye n'iyo kipe amasezerano bafitanye azarangirana n'imikino ya shampiyona y'uyu mwaka izarangira mu kwezi kwa gatanu Mbappe w'imyaka makumyabiri n'itanu yatangiye gukinira PSG mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi avuye mu ikipe ya Monaco ibinyamakuru mu Bufaransa bikomeje gutangaza ko Mbappe yamaze kumenyesha perezida wa PSG Nasser Al-Khelaifi ko yifuza gusezera muri iyo kipe birakekwa ko yaba yifuza kuzakinira ikipe ya Real Madrid yo muri Espagne amasoko yegereye impande zombi aremeza ko batangiye ibiganiro byo kugura uyu mukinnyi ikipe ya PSG yanze kugira icyo ivuga kuri aya makuru ubwo ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP byayisabaga kugira icyo biyavugaho wahaye AFP amakuru avuga ko PSG izafata umwanya uhagije mbere yo gutangaza ko itandukanye na Mbappe Mbappe umaze gukinira PSG muri shampiyona zirindwi kugeza ubu niwe mukinnyi umaze gutsindira iyo kipe ibitego byinshi mu mateka yayo amaze gutsinda ibitego magana abiri na mirongo irindwi na bine ikipe ya Real Madrid yifuza uyu mukinnyi ntiyigeze ihisha ko imushaka kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda bibiri makumyabiri na rimwe na bibiri makumyabiri na kabiri perezida w'iyo kipe Florentino Perez yakomeje gutangaza ko yifuza kugura Mbappe ariko bikarangira bitabaye
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kamu no kuri yutube na facebook kuri voa radiyo yacu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere muri repubulika ya demokarasi ya kongo centre ya sake iri muri kilometero hafi makumyabiri mu burengerazuba bwa goma umurwa mukuru w'intara ya kivu ya ruguru isigayemo abarwana gusa abaturage bose barahunze umunyamakuru jimi shukurani bakomera ejo yarahasuye aratubwira uko ibintu byifashe tuvuye goma tugana muri santere ya sake kuri uyu wa kane twahuye n'abaturage batangiye guhunga mu ijoro ryo kuwa gatatu aho bari bakomeje guterwa ubwoba ko barwanyi ba m makumyabiri na gatatu bashobora kwigarurira iyo santere ikindi kigaragara ni uko kuva mu mujyi wa goma kugera muri sake unyuze muri parike y'ibirunga hari huzuyemo ingabo nyinshi za fardc ubona ko ziteguye urugamba ku muhanda ugana nzuro mbere yo kwinjira muri santere ya sake twabonye imbunda nini za FARDC zitera ibibombe bisakuza cyane zibyerekeza mu misozi ya Madimba na Turazantene ahakekwa kuba hari pozisiyo za M23 mu gace ka Mubambiro kari mu birometero bibiri haracyagaragaramo abaturage biganjemo abari barahunze imirwano baturutse mu duce twa Shasha benshi muri bo bagaragaza ubwoba n'impungenge Madamu Sifa Zawadi ni umugore w'imyaka makumyabiri n'umunani muri bo twavuganye.
Je naturutse ikaruba ku gashanga nirukira ishasha nirukiye ishasha naho ngeze ino birakubise nikubise igoma ya turu ya mbere biracanga mbona amayisha kikomagarana ne ndavuga basi reka nje gupfira isake abandi bara abandi barapfira nanjye niho ndapfira ariko turi gusaba abayobozi turebe kundu batuteteye no ndambarisire dusubire iwacu dusubire mu byacu byo twavuyemo twinjira muri sake nyirizina nta moto n'imwe twabonye hagati muri iyi santere gusa ikigaragara ni abasore bishyize hamwe n'ingabo za Congo FARDC bavuga ko bagomba gutahiriza umugozi umwe mu kurwanya M makumyabiri na gatatu aba bambaye imyenda ya gisivile ariko nta mbunda cyangwa ibikoresho ibyo ari byo byose bya gisirikare bafite gusa bavuga ko uko byagenda kose bagomba kurinda santere ya sake
ngewe ndi hano isake kandi ntabwo nzahava n'iyo byagenda bite intambara iri kuba ariko iki gihugu ntabwo twese twagihunga cyasigarana bande none tugiye twese urubyiruko ahangaha twiyemeje kujya inyuma ya faridese kandi tuzarwanira iki gihugu ntabwo twava ahangaha tuziyemeza dupfira iki gihugu rwose ibintu bimeze nabi nibyo kandi M23 uri kutwereka yuko ushaka gufata sake none twebwe nk'abasore twiyemeje kuguma ahangaha tuzarwana nabo kugeza intambara irangiye nibitunanira nabwo guverinoma nayo izabiri kure
hagati aho ubuyobozi bw'ingabo za sadek bwatangaje ko abasirikare bayo babiri bahitanywe n'igisasu ku munsi wa gatatu abandi batatu bagakomereka cyane aba basirikare biciwe mu birindiro byabo biri mu gace ka mubambiro hafi ya sake ahahoze hari iby'ingabo za yase zasoje manda yazo twavuganye na bamwe mu batuye muri aka gace ku birebana n'urupfu rwabo uyu ni Emmanuel Ribera intambara ni intambara kandi umutwe wa emu makumyabiri na gatatu ukaba uri hasi y'aho ibirindiro by'ingabo za sadeke biri urebye nka bambiro ukareba n'imisozi yo emu ventura irimo biroroshye cyane uburyo emu ventura turuwa yafata biriya bibombe ikaba yabituma mu burindiro bya sadeke tukaba tubona yuko ari nk'ubushotoranyi yaba ishati naho Etienne Kambale umwe mu bayobozi ba sosiyete sivile hano Goma avuga ko kuba umusirikare waje mu butumwa bw'amahoro yicwa nta gitangaje kirimo kuko ari ku rugamba
ingabo za sadeke zifite inshingano yo kurinda abanyagihugu nk'uko biri mu masezerano bagiranye na repubulika demokarasi ya kongo kuba rero hari umusirikare wabo umwe cyangwa babiri bapfuye abandi bagakomereka ibyo twe tubona ko ari ibintu bisanzwe kuko baje kurwana ntabwo baje kuba ba mukerarugendo nk'uko yase yari imeze ahubwo ntibakora ibishoboka byose kugira iyi ntambara ishyire kuko na faridesi nabo bapfa ari benshi cyane mu by'ukuri njye mbona bagakwiye gukora ibishoboka byose bagafasha repubulika demokarasi ya kongo
uretse itangazo rya sadeke ryasohowe nta bindi bisobanuro byatanzwe Jimmy Shukurani bakomera ijwi ry'Amerika isake muri teritwari ya Masisi ijwi ry'Amerika tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tujye mu Burundi guhohotera abategarugori bifite ingaruka ku mutekano n'ubukungu mu miryango mu ntara ya ruyigi ni inkuru y'ijwi ry'amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi turayigezwaho na pierre ndayishimiye uri mu rwanda bakubwira ati wowe ibi byose we nta na kimwe ubyega ko nta na kimwe birabako umukenyezi ku mutumbi wacu arakubitwa agahohoterwa ku mutima no ku mubiri abo ni abakenyezi bo mu ntara ya ruyigi bashikiriza ko hakiri abakenyezi bagihohoterwa n'abo bubakanye mu mitumba itandukanye y'iyo ntara aba bakenyezi ijwi rya amerika ryasanze ku mitumba ya nyarunazi nunda mubavu n'iyindi yo mu makomini agize iyo ntara batumenyesheje ko guhohotera umukenyezi mu buryo butandukanye bufatiye ku migenzo bicibonekeza mu kibano hari ihohoterwa kutagira ijambo mu itungo ryo mu rugo cyangwa kutagira ububasha bwo kuja mu nzego zifata ingingo hariho n'ibijyanye no guharikwa nabyo byo kurenga ibigo umukenyezi ku mutumbi wacu arakubitwa agahohoterwa ku mutima no ku mubiri ibyo byose ngo bikaba biterwa n'akaboregwe hamwe n'abagabo bataratahura ko umugore nawe yogira uruhara mu itunganywa ry'urugo abo bo bise abagabo ba nijyo uwo mugabo minani bosco wo muri komine bweru aremeza ibi bishyikirizwa n'aba bakenyezi bo mu ruyigi ko hari abagihohoterwa hamwe hamwe mu mitumba bituma baba basunitse yoga bashwana ugasanga ugasanga bariko bapfa nk'imyimbu ugasanga umwe akosa ubundi ugasanga bapfa ibintu by'ubukene biri mu nzu no mu ntwaro baremeza ibyo bishikirizwa n'abo banyagihugu musitanteri wa komine bweru diane niyibitanga nawe aremeza ko ibikorwa byo guhohotera umukenyezi bikiriho amabi akunda gukorerwa abakenyezi ngaha muri ino komine arahari muri rusange ariko icyo novuga yuko biba biri mu ngo zubatswe n'abantu bataratahurana babandi imico n'imigenzo y'uburundi bumva yuko umenga ni ikintu twavuga kiba nk'intambamyi kugira ngo umugore ashobore kuba afite ijambo yongera koko biva ku bagabo bataratahura ko naho umugabo ari umutwe w'urugo abwirizwa kuzuzwa n'umukenyezi co kimwe n'abakenyezi bamwe bibaza ko umukenyezi ari uwo gukenyerera ko nk'uko bibandanya bishikirizwa n'aba banyagihugu tuhasanze mu mitumba y'amakomine agize intara ya ruyigi iyo ngeso yo guhohotera umukenyezi ifatiye ku migenzo irateza ingorane zitari nke mu kibano no mu iterambere ry'imiryango nko mu gihe none yaraye araturatuzwa umukenyezi hari ahaza kuguruza umubanyi urumva ko nawe nyine ashikiriwe cyangwa umwana yabura utwo afungura n'umubanyi aba ashikiriwe kuko kandi n'abana baca batangura kubura utwo bafungura nta gakaye baronka ntaki ucibona rero yuko umukenyezi ariko arasubira inyuma bagira ko bahanura abagabo bafite izo ngeso kwikebuka bahamagarira iyo miryango yibonekezamo izo njyane kuja hamwe bakaja no mu mashirahamwe abajejwe intwaro nabo bakama hafi iyo miryango kino basaba abagabo nka jewe kino basaba gusa yuko bakwirinda nk'ibintu bivuye kwihanganiranira gusesagura ari kenshi nicyo bivako kandi bakinjira mu mashyirahamwe kuko umugabo yinjiye mu ishyirahamwe n'umukenyezi akinjira mu ishyirahamwe arahakura impanuro nyinshi habyarimana dominique umuyobozi ajejwe iterambere ry'ingo imiryango n'ikibano mu ntara ya ruyigi ahanurana cane cane ingo n'imiryango guha ikibanza gikwiye ikiyago ikibazo mwashaka dushobora gusanga mu ntara yose ya ruyigi gushika uno munsi hariho abagabo bagifata abafasoni nka kimwe mu byo batunze icyo rero ni ikintu gikenera cyane ko abantu bagira inyigisho ku bwa diane n'ibitanga musitanteri wa komine bweru iyo hagize abitura intwaro babumvisha ko guhohotera umukenyezi ari icaha byaba ngombwa bakabashikiriza inyamiramabi zikabatunganiriza iyo bikiri hafi naho ngo barahanura abafitaniye amatati bagahabwa n'inyigisho gutyo bagatahuzwa ahanura abajejwe intwaro n'ikibano kuba hafi y'imiryango babona ko biti batifashe neza turahanura rero cyane cyane abajeje intwaro uh, mu uh, hariya mu kibano muri za nyumba komine za gacimbiri no ku mitumba ko nyabuna boza baraba hafi abenegihugu bajejwe mu kugerageza kurwanya uko guhohoterwa k'umukenyezi abakenyezi b'imboneza ku mitumba itandukanye y'iyo ntara ya ruyigi bakaba bishize hamwe munani z'abakenyezi izo nazo zikaba zitanga inyigisho ku miryango no mu kugendera abatarajijuka kubera intumbero bihaye yo kutemerera umugabo yohari kuwo bubakanye ngo babaharika baca baja mu c'amazi mu ntara ya cankuzo radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikira no kuri youtube kuri voa radiyo yacu kuva ku wa gatandatu w'icyumweru gishize ubushinjacyaha bwa canada bwatangiye gukora iperereza ku mupolisi wa canada witwa eli ndatuje ukomoka mu rwanda bumukekaho kwibira leta y'u rwanda amabanga ya polisi ya canada bamwe mu banyarwanda baba muri canada baravuga ko bishobora kubaha agahenge david himbara wahoze ari umujyanama wihariye wa perezida w'u rwanda paul kagame yabwiye mugenzi wacu venuste nshimiyimana uko yabyakiriye nabyakiriye neza cyane kuko ibi bintu duhora tubibwira leta ya canada ko na polisi ko dukurikirana bakaduha intimidation n'ibintu nk'ibyo ngibyo ariko hari n'ubwo na kesi yanjye yabaye investigated yakozweho iperereza ariko polisi yanga gutanga results ya investigation yabo none rero kubera kuba ibingibi bimenyekanye turibwira ko noneho canada leta ya canada ifata nk'ibintu bikomeye nyine ikabihagarika bakaduha amahoro kuba polisi ya canada yarakoze iperereza kugira ngo imenye niba hari abakugendaho ariko ntigire icyo itangaza ubona byaratewe n'iki uko babisobanuye baravuze ngo investigation iracyariho ngo nyine ntabwo bashobora kumpa details zayo kuko biracyari confidential ngo nibarangiza investigation nibwo bazabimpa ariko rero iyo leta yabo bayimpaye muri 2019 kandi ubu ngubu ziri muri 2024 ni ukuvuga ko kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda kugeza mu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'ine hashize hafi imyaka itanu ntacyo baragusubiza ntacyo barasubiza so rero kuba rero ibingibi byasohotse biradufasha nyine kuko birerekana ko ibyo tuvuga ari byo ko leta ya canada noneho igomba kubifatanya seriyosiri ikabihagarika ariko se muri icyo gihe bakoraga iperereza hari uburyo bashyizeho bwo kurinda umutekano wawe nta na gato namba no ntayo wigeze ubisaba nigeze mbisaba ubwa mbere nkiva mu rwanda nkasubira canada leta yari iriho niyo yabyumvaga cyane impa impa na protection ariko nyuma nagiye south africa noneho muri south africa ngarutse canada usanga leta barahinduje iyi ngiyi ya prime minister trudo bo nibyo bari barampaye iriya leta ya mbere yari yampaye babivanaho kuko usanga bafite ubucuti n'u rwanda n'ibintu nk'ibyo ariko rero nk'uko nabivuze kuba leta ya canada iyi ngiyi yari yiboneye biduha kare yuko nyine bagiye kubisatina ariko se mu buzima bwawe bwa buri munsi uko ugenda aho ugenda ugenda wigengesera ugenda utinya wumva umutekano wawe utuzuye
ubu ngubu n'amazu nabagamo narabigurishije kugira ngo badeterestinga homba no mu rwanda bajyaga bandika homba bandika homba ibyo byose nabivuyemo ubu ngubu nagiye mu za kondo zifite nka twenti fawa sekirite ntaho njya nijoro nta bantu basura cyane cyane abanyarwanda nowe mbese mba nko muri ndi nk'umufungwa david himbara umunyakanada ukomoka mu rwanda ndagushimiye cyane ku bw'aka uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye ku mubano wa leta zunze ubumwe za amerika na afurika y'epfo inteko ishinga amategeko ya amerika ifite umugambi wo kuwusubiramo intandaro yabyo ni intambara yo muri gaza mugenzi wacu fideli niyongabo yabajije zenon ndayisenga umuhanga mu bya politiki uri muri afurika y'epfo ingaruka uyu mugambi wa amerika ushobora kugira ku bwanje nibaza yuko mu gihe iyo ngingo yoja mu ngiro si ukuvuga ko ari afurika y'epfo yonyene izotakaza ariko nibaza yuko na amerika nayo ishobora gutakaza cane ivyo ndabivuga mfatiye ku kuntu mbona yuko imigenderanire iri hagati y'ivyo bihugu bibiri kuvuga afurika y'epfo na amerika ni imigenderanire iri ku rwego rwo hejuru ku buryo mu gihe amerika yofatira ibihano afurika y'epfo hari ibintu byinshi izotakaza nk'akarorero ufatiye ku bijanye n'utuzu abantu baguriramo ibifungurwa two twita mu gifaransa amaresitora ari ngaha mu gihugu cya afurika y'epfo nk'izo twita mcdonalds n'izo bita kfc zisa n'iziganje cyane ngaha muri afurika y'epfo bose zamuka muri amerika uravye sijambere abashinga amateka bo muri amerika bavyura ibibazo nk'ivyo kubijanye na afurika y'epfo n'imigambi yayo babona ko iteye kubiri n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika ku nyungu zayo mm, mu makungu mu mwaka uheze bari basavye ko afurika y'epfo ifatirwa ibihano ah, aho bayagiriza ko ngo yoba yari yagurishije ibigwanisho ku burusiya mu gihe urusiya uriko ukora ibitero muri ukraine ico gihe vyaravuzwe ariko ntihigeze hafatwa ingingo n'imwe mwibaza ku vyo mwariko muravuga ko hari inyungu zirengeye cyane ivyo amerika na afurika y'epfo bitumvikana ku bijanye na politiki nk'uko nariko ndabivuga amerika umuntu abiravye novuga ko ariyo yunguka cyane ngaha gusumbya uko afurika y'epfo yunguka kuri amerika kuko nk'uko nari ndabishikirije hariho ibidanazwa byinshi byamuka muri amerika usanga bidandazwa ngaha muri afurika y'epfo ku buryo amerika ifashe ingingo gihutihuti yosanga muri kazoza kayo e, ihombye cyane nk'ubu nk'akarorero nk'inkoko zidandarizwa mu buzu bw'ubudandarizo nk'uko nariko ndabivuga haba muri Mac McDonald's canke muri KFC usanga izo nkoko zose ziva muri Amerika ego arashaka kurundi ruhande Afrika y'epfo nayo irashora imivinyu muri Amerika mugabo umuntu abiravye usanga Amerika ariyo yunguka cyane nico gituma rero Amerika ntishobora kwihuta gufata ingingo kuko irazi neza yuko a long terme ariyo irotakaza cyane gusumbya uko Afrika y'epfo yotakaza narirya ubona ko Afrika y'epfo yakajije umurego mu kwinjira cyane canke mu gushigikira gushyigikira cyane rirya shyirahamwe BRICS gusumba uko yitaho Amerika leta ya afurika y'epfo ivuga ko naho hari uruhande ifata mu bya politike uruhande ruba rudashimisha inyungu za amerika ku isi ko imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri igikomeye cyane na cyane cyane ko tuzi ko amerika izi ubwa kabiri mu migenderanire y'ubudandaji na afurika y'epfo inyuma y'ubushinwa muri make mubona ibyo muri ko muravuga ubandanirije ko ibyo bihugu bizoguma bivugana bizoguma bifitanye iyo migenderanire naho hari uko kutumvikana mu bibazo bimwe bimwe bya politiki politike mu makungu uko biri kose nibaza yuko baciye mu nzira za diplomasi bazobandanya baguma bumvikana ku mpamvu z'uko ufatiye yuko amerika urazi yuko kenshi rimwe na rimwe irakunda gushyira imbere diplomasi na afurika y'epfo nayo nyene rimwe na rimwe irakunda gushyira imbere diplomasi nibaza yuko eh, izo ngingo zizoshobora kuza mu gihe inzira ya diplomasi yoba yananiwe ariko jewe nibaza yuko diplomasi ari izotsinda gusumbya gushyira mu ngimba kuko ibihugu vyose byose byotakaza uko biri kose ibyo bihugu bibiri ku bijyanye n'ubutunzi byokorwako cyane kuko afurika y'epfo biragaragara yuko ifise ibyo ishorera cyane muri amerika na amerika irafise ibyo ishorera cyane ngaha muri afurika y'epfo ku buryo ibyo bihugu bibiri bitumvikanye ubutunzi bwa amerika n'ubutunzi bwa afurika y'epfo bwokorwako cyane ni ijambo rimwe rero novuga yuko ubutunzi bw'isi byogaragara yuko hariho bitagenda ndabashimiye cyane namwe murakoze inshuti banywanyi muduteze amatwi aha niho aya makuru yo muri uyu mwanya ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira ijwi ry'amerika maze rero mbararikire bya biganiro iwanyu mu ntara guhera saa saba na murisaga guhera saa kumi nk'uko mubimenyereye maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakaramba
guess as a lover, I have a ways to go. When someone wants you, they should just say it so. You'll understand if you take my hand, then we can dance real slow to something on the radio. Listen to the radio.